iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbibutse ko abadukurikira hirya no hino ku isi iki kiganiro mushobora kugikurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu abari mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri umunyamerikakazi esperance hope ikora ukomoka mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko yo muri leta ya ayowa iri hagati mu gihugu muri leta zunze ubumwe za amerika uyu mukandida wo mu ishyaka ry'abarepubulike ahanganye n'abandi bakandida bane bagomba kuvamo umwe uzahagararira iryo shyaka mu matora ateganijwe mu mpera z'uyu mwaka amatora yo guhitamo umukandida uzahagararira ishyaka ry'abarepubulike yo ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu madamu ikora ariyamamariza kuzahagararira disitirigiti ya mirongo ine na gatandatu igizwe n'uduce twa polk dallas grimes na abandel muri leta ya iowa aramutse atowe azaba abaye umwimukira wa mbere w'umwirabura utowe mu nteko ishinga amategeko ya iowa akazaba umwimukira wa kabiri uzaba utowe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane esperance hope ikora niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cya none tuguhamagaye uri muri leta ya ayowa mwaramutse neza aho ngaho muri ayowa mwaramutse neza amakuru ki imbeho imeze ite Ah, tumeze neza biri kuza bishira gahoro gahoro turi mu kwa kane turi mu kwa kane abantu ubu bafite icyizere cy'uko iyo mbeho ishobora kugabanuka ah, mu gihe cya vuba abantu bakaba bakongera gusohoka ndetse no kwidagadura hanze madame esperance hope ikora rero dutangire utubwira uri muntu ki Um, mbanje kubasuhuza aho muherereye mwese esperance ikora nuko nitwa esperance hope ikora Um, ndi umumama ndubatse mfite umwana umwe ntuye muri jimoyine ayowa ndi umunyamurengekazi or umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomoka mu duce dutandukanye two muri ah, kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo neza na neza aho ukomoka wowe ni hehe njyewe nkomoka njyewe navukiye muri byura muri province ya katanga Yes.
ko ababyeyi banjye baje bava mu minembwe bagiye bava mu minembwe yes minembwe ijwi ry'amerika rirayikurikirana cyane ibibazo bihabera dufitiye abanyamakuru babigeza ku bakurikira ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi Ah, ni naho rero unakura inkomoko n'ubwo wavutse muri province ya katanga madame ikora wageze muri amerika rya nageze muri amerika muri 2015 ubwo ni ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yego nyuma y'imyaka irindwi gusa urimo uriyamamariza kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya leta ya Iowa ni ibintu bidasanzwe kumwemukira kuba yazamuka ah, ku muvuduko nk'uwo urimo kuzamukaho Eh, gerageza utubwire eh, igituma ah, ah, ugira uwo muhate ah, kugira ngo ube wahinyuza ibyo abandi badashobora kugeraho mu gihe cy'imyaka irindwi gusa kuba uhatanira uwo mwanya ni iki kigutera intege
Um, murakoze cyane Um, njyewe mkura mu- mubyeyi wacu papa ari we papa yadukoreshaga bible study yatwigishaga ijambo ry'imana Um, mu gukura kwacu rero twi- twakuze twu- twi- twu- dusenga twizera ijambo ry'imana noneho menya gutandukanya njewe n'ibintu bi- bi- bingeraho menya gutandukanya uwo uwo ndi we inside gu- kuruta uwo uwo uwo ndi we uharuca mu bibazo by'intambara n'ibindi byose rero ngishika hano namenye ko ndi hano kubwo impamvu iyo mpamvu rero niyo numvishije ifite imbaraga gusumba igi- i- i- gusumba kureba ko mfite iminsi mikeya ndashobora gusepinga in kugira ngo kugira ngo imbeho sawa uh, dreams zanje
Mm. hanyuma uriyamamariza kuzaba umudepite mu nteko ishinga amategeko ah, kugira ngo umuntu abe yagera kuri iyo ntego ni uko aba yaramaze kuba umunyamerika wujuje ibyangombwa Ah, ujya gufata iki cyemezo wabihereye kuki ni iki cyabaye imbarutso iki cyemezo kugifata ntabwo byari byoroshye nk'uko nk'uko tu- mubyumva cyangwa nk'uko nabivuze ko I- nari nzi purpose y'ubuzima bwanjye then ndasepinga in ni impamvu Ariko- y'ubuzima bwawe niyo mpamvu wa- wa- wafashe icyemezo cyo Eh, kubera Mm.
ariko ariko bica mu nzira nyinshi cyane bica bi- bifa- bica bitwara igihe kinini cyane Mm.
Um, ariko ku- kuba kuba ku- kuba kubivuga mu majambo magufi um, natangiye kuba kwiyintegra kuba involved mu bikorwa aba- abaturage bo muri ayo bakora um, nyuma y'aho cyane cyane mbere uyu musirize numvishije ko nashitse ahangaha ahangaha nta- nta yindi excuse nutanga then ntangira kwinvo- kuba involved kwiga uko aba- uko aba- ibyo abantu bakora um, ntangira- ntangira kuatendinga ama, ama conference kujya mu Ah, manama thank- atandukanye Mm.
yes nja mu manama atandukanye mpura n'abantu batandukanye ngira ngirana ibiganiro nabo nga- ngasaba kofi tukagenda tukaganira uko abantu bagenda tugenda tuganira um, bagakunda ibitekerezo byanje baka- bakanyankora- bakanyankora- bakantera intege um, ariko nanje iyo tuganira nabo n'iyo ba- ba- bavuga muri muri ayo manama kumva um, n'abantu umuntu wese ni umuntu kumva ntabwira uburi mu bintu bakora nkumva ko barabikora nk'abantu nyine um, other than that um, mu- mu gihe narimo mba involved muri ibi bikorwa nabashije ku- kuja kuri capital uh, ka- kareba ibiko- nkora tour Iyi Um, kapito ubwo ngubwo ni aho inteko ishinga amategeko ya leta yanyu ikorera yes Mm.
um, kareba ibikorwa bakora um, nkaja mu, mu madeba iyo barimo ku- gu- ku- gukora deba ku- kuri, kuri bills runaka gukora ibiganiro ku, ku, mate- ku mishinga y'amategeko atandukanye Mm.
yes Mm.
um, i- so ivyo byose iyo iyo nagendaga mbibona nkabona abantu bose ni nk'abantu nkabona ko ah, ibintu byose birashoboka ariko still ntabwo byoroshye kugira ngo stating in mvuge ngo okay uyu munsi ndemeye ku- ku- kugerageza amahirwe yanjye cyangwa se ndemeye kugenda nanje ngo n- n- ah, nkore bino bintu ndimo ndimo kwiga Mm. hanyuma madama ah, ikora nya- nisegure ku bakurikiye ijwi rya amerika ntabwo nshaka kumvikana nk'umuntu w'umuhezanguni ariko iyo leta yanyu ni imwe muri za leta abantu bavuga ko igizwe n'umubare munini ah, w'aba- w'abazungu cyangwa se ah, abera abantu babimukira ni bake cyane ah, ndetse benshi banajyayo baba bagiye gukora imirimo isanzwe mu mirima dore ko ari intara yera cyane Ah, byarakoroheye ah, kwinjira muri sisiteme y'iki- y- y- y- y'iyo ntara yanyu cyane cyane ko ah, uri muri ba nyamuke cyane ko ari intara cyangwa se ari leta abantu bavuga ko ituwe cyane n'abantu b'abazungu cyangwa se abantu batuye iki gihugu yego murakoze um, yes urumva kwi- ku- kwinjira muri ibi bintu ugenda gahoro gahoro ntabwo biba ijoro rimwe cyangwa umunsi ukurikira ariko ugenda gahoro gahoro iyo iyo bagenda bakumenya bakumva iyo bakumvishije first of all bakakwakira bakakumenya si bose ah, bamwe nyine baracyafite u- uko- iyo mitekerereze yabo ah, white supremacy ariko iyo iyo aba bandi bakeya bakumvishije bakakwakira ba bandi ba- bagufasha no kugera kuri ba bandi bandi batahaye bakumva n'abatahaye bakwakira byose bivana nawe Hmm. hanyuma ikindi mbere y'uko dufungura mikoro kugira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi nabo bagire icyo bakubaza Ah, ntibisanzwe ah, kubona bimukira benshi kuko abonzi bagiye bagerageza kwiyamamaza abenshi usanga bagendera ku itike y- y'ishyaka y'abademokrate ariko wowe ah, uri mu- uri mu ishyaka ry'abarepublike ni naho wifuza ko ah, wazatsinda kugira ngo ubahagararire mu nteko ishinga amategeko muri iyo leta yawe uhitamo iryo shyaka ah, hari icyagukuriye cyane kirenze igikurura abandi bimukira muri ririya shyaka rindi muhanganye Ah, nibyo um, iyo uje guhitamo ishaka sinzi ku bandi ariko nda- nzi uruhande rwanjye um, ku ruhande rwanjye mbere y'uko mfitamo ishaka nibyo mu by'ukuri abantu benshi ba, ba, baja mu ba democrat ariko nabanjije ku- kureba ese ni iyihe myizerere y'aba- y'abademocrat ese ni iyihe myizerere y'abarepublican ese ni ibihe bi- ni ibihe jewe nemera ni ibihe jewe ntemera maze gusoma ama platform yabo bose usanga ibyinshi ibyo nemera biri biri mu ba republican noneho mpitamo kuba umu republican gutyo hanyuma nabonye eh, muri gahunda yawe yo kwiyamamaza washyize imbere umuryango uburezi eh, ubwisanzure ndetse n'icyizere Eh, uhitamo ibingibi n- ni kubera icyo ari byo wahisemo ibi bintu bira- bira- biravuga cyane kuri jewe Hmm.
speak loud to me kubera ko um, njyewe nk'umu- nk'umwimukira umuryango nicyo kintu nicyo kintu nicyo kintu niyo niyo foundation niyo fon- niwo musingi w'ibintu byose uretse uretse nanje w'umwimukira umuryango ni umusingi wa, wa, wa buri kintu co, ikintu cyose kiramera kirakura kiva mu muryango iyo byapfuye mu muryango um, no- na- na- n'ahandi bigenda bigira ibibazo bitandukanye education kuri jewe nk'umuntu w'umwimukira utaragi- utaragize amahirwe yo- yo kwigira mu gihugu ciwe ngo abe stable numva ko ari aricyo kintu ki- ki- cyonyine nasigaranye kurusha um, ibindi byose a- i- amatungo twarayataye turayasiga ariko iyo ufite education ahantu ho unless you die ico- iyo education aho ugiye hose urayiteringa education ubwo ni Ah.
uburezi Hmm.
Uh, uburezi uburezi Hmm.
aho aho ugiye hose urabukiringa Hmm.
um, niki kindi mwavuze kwishyura ukizana liberite iyo uri muri famiye ufite iyo education ariko ukaba udashobora kwisanzura uka- ukaba usho- udashobora kuba ufite ubwo bwisanzure n'ubundi kandi uba limited n'ubundi uba limited ukaba usho- ushobora kuba utapafominga mu mu- muri muri capacity yawe yose kubera ko hariho ya- ya- bya bintu biku- bigu- bikubuza kugira ngo wisanzure Ah, hope hope ni ryo zina ryanje duke- umuntu wese akeneye hope mu bintu aba- aba arimo akora iyo hope ya- ya- yashize umuntu asenzenga gufedinga umuntu ate- aba aba umuntu aba atakiriho niko navuga hope ubwo ni icyizere nibyo bintu bine ushyize imbere cyane umuryango uburezi kwishyura ukizana ndetse n'icyizere madama ikora guma kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira icyo babaza hanyuma nanjye ndagenda ngaruka mubaza ibindi bibazo reka duhere kuri emabure wiriwe neza wiriwe neza uri hehe mba mu karere ka masisi muri norokivu ikibazo cyawe ibyanjye nabashaka kumubwira na- icya mbere cyo ndi- ni- ni- ndamubwira ko amahirwe masa kuko kubona ko hari umuntu wakwirinda kuba afite igitekerezo cyangwa ko afite iyo ntambwe kuvuga ngo ko yakwiyamamaza iyo adashingiye ku by'ingengaruhu icya mbere cyo ndamufelisite ndamubwira vraiment amahirwe masa ikibazo namubaza nagira kumaze ati ari kubona ko afite inshingano cyangwa ari kubona ko wenda inyuma afite abantu bamu- bamuri inyuma ba- bakwifuza ko bamutora nicyo cyari ikibazo cyane urakoze cyane emabure uh, madame ikora emabure aribaza niba uh, ufite abantu bahagije bakuri inyuma ku buryo ushobora kwizera intsinzi murakoze cyane mabure murakoze kandi ah, ku- kutwifuriza neza Um, iyo iyo ugiye kwiyamamaza mm, ni wowe ugenda kubwira abantu uwo uri we warangiza noneho abantu bamara kukumenya kandi bagakunda impamvu uhaye wiyamamaza n'uwo uri we then bakuza inyuma so izo ngizo ah, ubimenya uko uhaye ugenda wiyamamaza uko uhaye ugenda ukora- ugera ku bantu nibyo turimo kandi twizeye ko tuzabona abantu benshi bazatuja inyuma Hmm.
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Rwanda.
Uh, madame ikora uh, usobanura uh, biriya bintu bine uh, uheraho cyane uvuga ko uramutse utowe ari byo uzashyira imbere wakomoje ku burezi uvuga ko uh, akenshi abantu benshi batabona amahirwe yo kwiga kubona amashuri meza kugira ngo babe batera imbere mu buzima bwabo nk'umwimukira wavuye mu gihugu umuntu yavuga ko ah, kiri mu bihugu byibasiwe n'ibibazo bitandukanye birimo ubukene umutekano muke nk'isomo wakuye mu nzira y'urugendo rwawe wasangiza abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya ni nk'irihe eh, ryatumye ugira icyo cyizere cyo kuvuga ngo nubwo nahuye n'ibibazo ariko hari icyizere imbere iyo iyo umuntu yahuye n'ibibazo byinshi i- akenshi aragenda aka- ibibazo bikamu bikamu overwhelming yarangiza aka- akumva ko atag- atagikwiriye akumva ko iwe nta- nta- nta mwanya afite ahari aha- ahantu heza cyangwa se ahantu abandi bateraniye akumva ko ijwi ryiwe ryakandamijwe um, bifata imbaraga nyinshi bifata bi- bisaba courage kugira ngo kandi usubire kandi wiyunguruze wi- uzuke ukarabe mu maso numara uvuge ga- ngo no ndatangi- nda- nda- ndiho kubwo impamvu reka reka nshake impamvu ndiho uyu munsi impamvu tutapfuye muri ziriya ntambara cyangwa impamvu inzara itanyishe ubukene butamazeho nka- nkabona uburyo nkaja ku ishuri hariho impamvu iyo mpamvu niyihe reka nishake nanje nindangiza imbe icyo iyo- i- i- icyo uh, ndicyo im- imu- imu- mu muntu w'imbere Na- na- namubwira ko um, i- i- ubwo buzima bwo ku- bwo kumva ko uta- uta- at- u- utari we utabereye ni ubu- ni ubuzima abantu benshi bo- bu- bumva niko abantu benshi bumva bagiye baca mu bibazo ariko hariho abandi bantu nabo bagize iyo courage yo kuvuga ngo reka mbenga ahangaha ndebe ikiri hirya y'aha ngaha nindangiza ngikurikire nimba ari cyiza nimba ari na kibi kireki
urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika rukundo wiriwe neza mwiriwe neza ndashima imana kandi nizera ko namwe muri amahoro turi amahoro uri hehe Eh, ndi mu gihugu cya kenya mu gisagara cyitwa eldoredi ariko ndi umwana yavukiye mu gihugu cy'u burundi ikibazo cyawe Eh, nta kibazo mfite uretse kugaragaza ko nanezerejwe no kubona iriya poste yanyu Eh, nabonye uwo muvukanyi avuka mu gihugu ki- kibanyi cya kongo agiye kwiyamamariza uriya mwanya ndagara ndavuga nti iki kintu kiranezereye cyane reka ngicyo ndakivuze ko eh, ndamuramukije cyane mbega sinzi ko yoba yumva ikirundi arakumva Eh, banyakubahwa madamu esperance ndabaramukije kandi ndabanezererewe cyane eh, ku bw'iyo ntambwe cyangwa ku bw'iyo ku bw'ibyo byi- ku bw'icyo cyifuzo bifuje kugeraho arakumva madame esperance eh, kuri rukundo ni ukugukeza no kukwifuriza amahirwe hari icyo wamubwira nawe murakoze cyane rukundo murakoze cyane ego ndabinezererewe kuva umuvukanyi wo ngaho ha- iruhande yacu muri kongo ashyize ku ntambwe nk'iyo Oh, kuko ni iteka ntangere kuri east africa ni iteka ntangere kumbure tugera yuko oh, iyo mushitse mumaze kugera mugize ayo mahirwe yo gushika kure eh, mu ku- gutorerwa uyo mwanya kumbure muzokwibuka east africa mwibuke africa nzima mwibuke ibihugu bibanyi na cyane cyane murabona yuko aha muri africa ibihugu tuba tuvukamo canke dukomokamwo ari ibihugu rimwe na rimwe usanga ku tubazo tumwe tumwe mugabo muri hiyo muba mushobora kuvugira ba bantu bato bato kumbura ibintu bigakemuka nubwo bi- ibibazo byo bidashobora guhera ariko haba hariho ibyo mushobora gufasha urakoze cyane rukundo madame esperance wasubiza icyo kibazo wenda ukagihuza n'iki cyanjye Ah, iyo umuntu ukomoka ku mugabane wa afurika cyangwa se undi mwimukira yiyamamarije umwanya akagira amahirwe yo kuba yatsinda aba afite umuzigo wo kuba ijwi ry'abanyafurika bose cyangwa se abandi bimukira bose nta mpungenge mufite ko muzaba mufite ibintu byinshi musabwa cyane cyane kugira ngo mube mwafasha gukemurira usibye abo baturage banyu ariko mukabana n'ijwi ry'abandi eh, mudahagarariye Um, nibyo um, kuba turi turi muri iki gihugu ntibikura ko um, akavukire yacu ari ari muri east africa ariko um, tu, tu, tu, dukora umuntu wese akora ibiri muri kapasite yiwe ibyo ibyo byose tuzashobozwa gukora tuzabikora um, ntitufite impungenge nyinshi kubera ko twizeye ko tuzabishobora dufite aya abandi bantu nabo benshi baba baba intellectual batuye muri iki gihugu nabo bashobora gukora kandi n'ubundi bakomeje gukora ibikorwa byiza bitandukanye ku bw'akarere kacu urakoze cyane rukundo mu mujyi wa eldoret mu gihugu cya kenya nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize umunsi mwiza na wikendi nziza abashimiye cyane nshima cyane n'ibikorwa muriko murakora ukuntu mugenda muratanga amakuru ku banyafurika baba badashoboye rimwe na rimwe kuronka amaradiyo ashobora kubafasha hama nkipfuriza amahirwe uyu muvukanyi nkamubwira ko imana yashoboye kujabutsa abisirayeli ikiyaga gitukura itomunanirwa no kumutambutsa kugira ngo ashobore gushika kuri iyo ntebe yifuza isengesho ryanje ni uko azokika ku cyifuzo cyiwe imana iwube hafi mugire umugisha cyane urakoze Mhm.
cyane reka kuri telefoni dufate na ngenzi wiriwe neza Iriwe neza uri hehe ngenzi ndi mu rwanda umujyi wa kigali ni amahoro i kigali kigali ni amahoro turashima imana n'ikibazo cyawe ndamubaza nk'umunyafurika ukomoka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturanyi b'u rwanda nda- ikibazo cyanjye kiragira kiti ni iki iteguye gukora ku gihugu nk'umuntu uvuka muri afurika ni iki iteguye gukora ku gihugu cye cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo buryo ki ari igihugu gifite ubutunzi ku buryo gakondo ariko budafitiye umunyagihugu akamaro ahubwo bugirira abanyamahanga akamaro ni iki yiteguye gukora ku banyagihugu cye bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo kuba bafite umutungo kamere ariko udashobora kubagirira akamaro ni iki yiteguye gukora nk'umuntu ugiye kuyobora muri iriya leta ya amerika urakoze cyane madama ikora ibyo ni byo nakubwiraga ko iyo umunyafurika abonye mugenzi we ateye intambwe uh, uramutse ubonye ayo mahirwe yo kuba uh, watorwa urumva ko ufite umuzigo munini cyane wikoreye w'abanyafurika uwo muzigo urimo n'ibyo bibazo barimo kukubaza nkawe mu bushobozi bwawe uramutse utowe n'iki wafasha kugira ngo icyo gihugu wavuyemo ugifashe gute- gutera imbere ah, kugira ngo iterambere rigere ku bandi banyafurika ah, nkawe Um, murakoze um, nk'uko nabivuze iyo iyo u- u- uyobora muri iki gihugu ni- iyo uto- iyo utowe hariho hariho inzego ugeramo hariho na- na- n'izindi nzego udashobora kugeramo um, hariho ibintu bimwe ushobora gukora harimo n'ibindi hariho n'ibindi bintu udashobora gukora rero mu bintu byose dushobora kuba twemerewe gukora tuzoshobora gukora um, bitu- bizatuma imibereho y'aba- y'abantu b'iwacu basho- ba- bi- ime- ko i- i- i- imera neza tuzabikora kandi nanone twari twaratangiye kubikora n'igihe twari tutaratorerwa uyu mwanya um, twakora- twakoze advocacy inshuro nyinshi hariya aho ngaho muri capital tu, tu, tu raising awareness o- y- y'ibintu biri kuba biri kuba iwacu cyane cyane mu, mu, muri Sud Kivu so icyo ni ikintu kimwe mu byo twemerewe gukora n'ubundi tuzakomeza gukora um, ku bijyanye na, na ekonomi ntabwo nda nda nda ndasokinga ngo menye neza mu by'ukuri ni hehe ni- ni- ni hehe tugera ni hehe tutagera ariko nk'uko nabivuze um, turahari hariho n'abandi bantu benshi batuye bari muri ibi bihugu bari gukora ibikorwa byiza kandi tuzakomeza ku- ku- kugenda imbere aho gusubira inyuma Mm. Ah, mbere y'uko mu ijambo undi mukunzi w'ijwi ry'amerika abantu benshi bakomeje kukwifuriza ah, amahirwe kugira ngo uza ube wabona tike yo kuzahatana mu kwezi kwa cumi na kumwe kuri wowe iyo ukurikije amakuru ufite ibipimo bigenda bisohoka ah, hirya no hino amahirwe wihangana ate ntawuza u- u- u- u- ukora utsi- yu- ntabwo ntabwo uza uja gu- gu- kwiyamamaza kugira ngo utsindwe u- ugenda u- uvuga ko ko uzatsinda hanyuma mm, result iza hari igihe iza watsinze cyangwa utatsinze ariko so far ama positive ko ibintu bizagenda neza nkurikije uko akazi kari kugenda nkurikije uko kampeyini iri kugenda nibutse ko muri iryo shyaka ryanyu ry'abarepubulike uhanganye n'abandi bagabo bane niko bimeze hanyuma rero madama ikora gerageza ubwira abakurikira ijwi ry'amerika inzira munyuramo kugira ngo mube mwatorwa kwiyamamaza Ah, abanyafurika ubundi bamenyereye ko abantu bajya muri za stade n'ahandi ariko hano hari ah, bikorwa mu buryo butandukanye aho usanga abakandida bava ku nzu ku yindi bagenda bashakisha amajwi mubikora gute kugira ngo nk'umuntu ah, uri za murenge wifuza gusobanukirwa uburyo politiki y'amerika ikorwa mwiyamamaza gute murakoze um, hano u- ubanza uba ubanza kuba ubarizwa mu ishaka runaka akenshi noneho warangiza kugira ishaka ru- runaka uku- u- ubarizwamo ugomba kuba uri uri involved ugomba kuba u- uzi ugaragara muri muri muri iryo shaka ryawe muri abo bantu bawe mu- muri iryo shaka haba harimo abantu bamaze imyaka n'imyaka babi- babikoramo bakora ibyo bintu O, urabegera ukababaza Ah, mu bintu re- aho aho uhera u- uhera ku gufa- kuja kuri secretary of state akaguhereza i- i- ibyo bita ah, ah, a petitioner sinzi uko nshobora kubivuga mu rurimi rw'iwacu murambabarira ni nk'urwandiko ukoresha kugenda gushakisha abantu bagusinyira bemeza ko Yes.
ushobora kwihaga yeah. Mm.
rero warangiza kubona ubwo rwandiko ukagenda mu baturage ukababwira uwo uri we umuturage yagu- yagu- yakwishimira aka- akandika amazina yiwe na aderese yiwe informasiyo ziwe zose yarangiza akagusinyira Bi- ah, um, state isaba ko oh, minimum ugomba kugira abantu mirongo itanu bagusinyiye muri district yawe uhaye wiyamamarizamo ushobora kugira benshi barenga abo ngabo ariko ni abo ngabo o, u- usabwa rero iyo wamaze ku- kugira abo bantu u- u- urabatwara bakareba amadirese bakareba nimba abo bantu biyandiki bari kuri fishe y'itora iyo bihuye rero u- ubwo uba kandidature yawe iba iba yemewe iba yemewe kubera ko abo bantu baba bagushyiriyeho uwo mukono Um, naho ibindi byose ni uku- ni uku- ni ugukora nk'uko nk'uko mwarimu bivuze ugenda umuryango n'umuryango ugakomanga umuntu akaza hanze ukamubwira uwo uri we akakubaza ibibazo ni uko nguko ugenda wi- uba- wimenyekanisha ukababwira icyo uhaye ukora Ah, rero um, ab- abiyamamaje imbere yanjye bavuga ko iyo iyo ugeze ku muryango w'umuntu rimwe wenda ahita azibagirwa icyo uwo mwanya kuko aba afite ibintu byinshi aba arimo aba arimo gukora ntabwo aba ari- ari arimo gutekereza wowe gusa cyangwa wenda uwaba anamusanze arimo gukora ibindi bintu mwamara kuvugana bikaba birarangiye ariko bakavuga ko iyo ugi- iyo- iyo ugiyeho ijya mbere ijya kabiri ijya gatatu ijya kane izina ryawe riguma mu mutwe mu bitekerezo byiwe mu buryo ki yoramuka ntagutore gusa ariko afite afite ubwo bushake yagutora ntiyo kwibagirwa ko wageze ku muryango wiwe mbese ni uko nguko ni uko nguko dukora dukora kampeni ubwo ni uburyo bumwe hariho ubundi buryo um, du- dukora ama postikadi uka- ukandika mm, kuri postikadi postikadi sinzi ko nabivuga mu rurimi rw'iwacu ni ibyapa byo kwamamaza yes Mm.
warangiza uka- uka- ukohereza mu ma adresse yabo ba- ah, uga- uka- ukabyishyurira kuri post office post office ikabitwara baka- bikaja mu ma adresse yabo bakabisoma nabyo nayo naco ico ngi- ubwo ni uburyo bu- bumwe nabwo butuma izina ryabo rishobora kuba gi- ba- bagibuka mu mu mitwe yabo Um, hariho n'uburyo bwo gukora ibyapa ugenda ushyira mu ma mu- mu- mu duce uzi abantu bi- bazogutora bacamo nimba ari muri district yawe nyine ugafata ibyo byapa ukagenda ubishyira aho ngaho Ku- ni kubwo ni kubwo buryo kampeni ikorwa hano hanyuma bi- eh, ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatandatu nibwo hazaba ah, amatora yo ku rwego rw'amashyaka kugira ngo bahitemo ah, umukandida uzahagararira ishyaka mu kwezi kwa cumi na kumwe ibyo byo bigenda gute urumva muri mu kwezi kwa gatandatu hako- hatora gusa abantu bari muri parti politiki abantu bi- biyandikishije muri iyo parti politiki ariko um, hariho hariho abantu bataba bataba bari bari mu ma mu masiri haba hariho abantu baba- batwara amatrake cyangwa ba- bazindutse ba- bakora icyo ba- ba- bari- bakora icyo bita kuri kwesitinga absentee ballot ubwo ngubwo ni abantu batazaba bafite umwanya ku munsi w'itora kubera imirimo batandukanye baka ah, urupapuro rw'itora mbere y'igihe yes hanyuma um, hariho amatariki mu kwezi kwa gatanu ku ku itariki cumi n'umunani ni umunsi wa mbere aho abantu botangira gusaba am- icyo bita uh, early vo- voting Mm, ndetse- gutora mbere y'igihe Mm.
mbe- gutora mbere y'igihe Ah, mu kwezi kwa gatatu itariki mirongo ibiri n'icyenda niwo munsi wa mbere wo gusaba absentee ballot hanyuma rero mu kwezi kwa kwa ka- kwa m- gatandatu itariki zirindwi niho um, abantu batora amatora akaba- akaba akarangira saa- saa mbiri zo- zo- zo mu ijoro urakoze cyane madame ah, ikora hanyuma rero ah, kuri iyo tariki ya karindwi z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko wabivuze ni uwo munsi wa nyuma wo gutora mu mashyaka kugira ngo bimenyekane umukandida uzahagararira ishyaka uwo munsi haba iki uwo munsi baratora barangiza gutora um, hariho probabilite ko hari hariho igihe byaci- byashyitse ko iyo barangije gutora um, abantu batageza uh, po- senka- 55 po- po- pourcent rero iyo batazigejeje aba ama- a- bat- batwara ay- aya matora kuri convention ubwo ni ukuvuga ko iyo hatabaye umukandida watsinzwe watsinze ku bwiganze bwa mirongo itanu na gatanu ku ijana icyo gihe ah, ku- haba in- inama rukokoma y'ishyaka akaba aribwo hazaba amatora yo kwemeza yes rero iyo iyo abo bantu iyo iyo nama rukokoma yabaye abo bantu nibo bazaba bagenda bagatora bakavuga muri aba bantu bose ah, turabona uyu nguyu ari we na- nako baratora nabo noneho uwo uwo batoye akaba ari we ukomeza guhitanwa n'umudemokarate hanyuma ikindi nifuza kumenya madamu eh, ikora eh, ayowa ni leta irimo abimukira cyane b'abanyafurika usanga eh, bakora imirimo isanzwe benshi bagiye batuzwa muri muri ako gace bakuwe mu nkambi runaka eh, mu bihugu bya afurika baza gutura muri icyo muri iyo leta yanyu kuri abo batora eh, muri iyo district yawe abimukira bangana gute ugereranije Um, iyo iyo iyo kera yabaye umuntu ushobora kuba yatora aba- ntabwo aba akiri umwimukira aba yabaye umusirizeni umusirizeni wenyine gusa niwe wemere- wemerewe gutora rero iyo um, um, ama- public releases zose baduhaye uh, information dufite na tibatubwira ngo aba- abimukira bangana gutya ta- kuko nta bimukira bafite bafite abaserezeni gusa so mu by'ukuri sinzi ngo abimukira muri iyo district bashobora kuba bangana gute ariko iyo ngenda gukomanga ku miryango abantu bavugisha harimo barimo si benshi cyane ariko maze kubona maze kubona ah, bakeya Mm. hanyuma ikindi kugira ngo umuntu afate icyemezo nk'iki mu gihugu gikomeye nk'iki cya leta zunze ubumwe za amerika ah, cyo kuba yakwiyamamariza umwanya w'ubutegetsi muri politike ah, ibyo ari byo byose haba hari abantu ufataho nk'icyitegererezo uvuga ko ndamutse ntowe nifuza kuzayobora nk'uyu muntu cyangwa se nifuza kuzaba nk'uyu muntu hari umuntu kuri wowe wakubereye icyitegererezo ah, watumye wumva ko wifuza kujya muri politike kugira ngo nawe uzabe intangarugero nkawe Uh, Shirley, Shirley Shizam ni umugore wa wabaye umu- umugore wa mbere wa, wa, wategetse w'umublack ya yaravuze ngo ngwiyo ngo bataguhaye ngo intebe ngo uzane ngo ngo- ngo ufunge in- intebe yawe wenyine okay let me say it in english if they don't give you a seat at the table bring a folding chair um, uyu bivuze mugore- ngo iyo iyo iyo bataguhaye intebe nyayo igenewe kuba ku meza ushobora kwizanira iyawe uhina uka- ariko uki- ugashaka uwo mwanya aho ngaho yes Mm.
uyu mu- uyu mugore yari yaranyisparinze cyane mm, nkurikije ibyo nagiye nsoma kuba ku- mu gihe cya cya slavery ukuntu byari bimeze noneho arengwa urwego rwo ku- rwo kuba rwo- rwo kuba muri muri muri um, muri ubwo buzima bwo kumva ko even though babaye aba- abaslave even though aba abapapa batendinga kuba uh, majority abamama bakaba minority muri muri politics cyangwa se muri government uh, muri mu ma- cyangwa mu makarezi runa- atandukanye ariko yarabirenze um, aragenda araraninga aba umu- umugore wa mbere muri us congressional Mm, mu nteko ishinga amategeko ya amerika yes uyu akaba ari umugore wabaye umucakara mm.
urakoze cyane
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
reka kuri telefoni dufate john nsabiyumva wiriwe neza Mwiriwe.
uri hehe
Ndi mu Burundi Karusi muri komine Gitaramuka.
ikibazo cyawe Mbega uwo mudamu nk'uyu yogirirwa amahirwe agatorwa ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mm.
Akarusho ni akahe muri Afurika ko afite inkomoko n'iwacu kubera twaragiye tubona ba Barack Obama baratwaye manda zibiri barazirangiza hanyuma twa- nta- ntabirebeye ko kuba twagiye tuba muri afurika twahungukiye mbega ikibazo cyanjye akarusho ku munyafurika biba yino iwabo turatwara nka kuba ari akaha
urakoze ah, john ah, icyo kibazo madamu nizere ko urimo ku- ku- ku- kucyandika ahantu reka dufatire rimwe ibibazo nka bitatu dufite na icyo ngicyo ntabwo nacyumvishije sinzi ko Ah, icyo- yasubiramo icyo ashatse kuvuga aribaza akarusho uzazana uramutse utowe cyane ku banyafurika iki kibazo ni ikibazo wagiye usubiza kenshi eh, atanga urugero ko eh, nubwo perezida obama nawe wari ufite inkomoko ku mugabane wa afurika yayoboye igihugu manda ebyiri ngo kuri we nta byinshi abona yamariye afurika so akibaza akarusho wowe ushobora kuzazana mu bijyanye no kuba wagerageza gufasha abanyafurika icyo nicyo yari abajije noneho reka dufate na twagira yezu kugira ngo uze kubisubiriza rimwe twagira yezu wiriwe
Mwiriwe neza Rwema uri hehe ndi mu Rwanda i Kigali hano i Kibagabaga yego ikibazo cyawe ndashaka ku ikubitiro ni ukumushimira no kumusabira umugisha ku mana uwo mukobwa hope ni umudamu deja ambabarire mubwira ko hari amahirwe atatu y'ingenzi yinjiranye muri politike ya Amerika uyu munsi nk'umuvukanyi wo muri DRC uyu munsi mwamutumiye ku kiganiro ni nawo munsi perezida w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yagiye gushyira umukono mu- mu gitabo cy'amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba i nairobi muri kenya icya kabiri ejo nibwo congress ya amerika eh, yaraye yemeje uriya munyanigeriakazi nawe ukomoka muri afurika kujya mu- mwa ruriya rukiko uzi ko ari umucamanza uhoraho iki rero ni ikimenyetso cy'uko abanyafurika cyangwa se abimukira igihugu cya amerika tuzi ko nta bakavu- yego wenda ubu bakavukire barabonetse ariko ni igihugu gituwe n'abaturutse hirya no hino iki ni ikimenyetso cy'uko abantu baturuka muri ibi bihugu byacu baturuka hirya no hino nabo hari uko bitangiye kugenda nk'uko izina rye rero mu mazina ye hagaragamo- hagaragaramo hope icyo cyizere niba yizera imana nawe ubwe ntiyizera ashingiye ku izina ry'ubwe ku giti cye nanjye ndamushyigikiye niba yemera imana niwe ke niba atanayemera genda yemera nanjye ndi umwe mu bantu bamushyigikiye nagende nta- ntagende nk'umukongomani ahubwo agende nk'umuturage wa afurika y'iburasirazuba murakoze urakoze gusa icyo twavuga ni uko ubu turimo kuganira na madamu esperance hope ikora nk'umunyamerika na politike a- ajyamo n'izo muri amerika ibindi yabikora nyuma ariko ubu ibyo ashyize imbere cyane Ni ni- umunyamerika.
ni uko bimeze ariko Eh, nabyo ariko inkomoko burya ku ivuko araza kugira icyo abi- ivuka wari ku ivuko araza kugira icyo abikubwiraho mu kanya urakoze cyane twagira heza yego murakoze reka dufate na jacques wiriwe neza witiriwe neza uri hehe ndi bujumbura ndi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe Ah, mu busanzwe- mu busanzwe ntabwo ari ikibazo gusa ni n'interano kandi ikibazo cya mbere ni uko bashaka kumubaza ah, nk'umukobwa umwigeme cyangwa se umudamu atera intambwe agashikana ah, mwa abantu babimukira batavukiye muri amerika ndetse numvise akivuga n'ururimi rw'ikinyafurika Uh, icyo ateganya kuzokora ku bandi bigeme kumbure kugira ngo ashobore kugira icyo abafashije kuko nk'ubu nk'akazi tuvuze Miss- umunisi w'u rwanda umunisi w'uburundi umunisi wa kongo baravuga ngo dufite imigambi iyi n'iyi n'iyi n'iyi n'iyi none wewe nk'umuntu w'umwimukira ku bantu b'abimukira akazi bari ngaho basha kubaza imigambi abafite nibwo yashoboye kubaterera kugira ngo nabo bashobore kugashika ku ntambwe ntiyagezeko hanyuma ikindi nacyo ni ikijyanye na Uh, ni ni ni n'amacakubiri afatiye ku ruhu asanzwe ari hirya no hino mu isi hariho nk'umu- nk'umwirabura yitwa birmari yatangije kampeni yitwa ngo i love black people Uh, bya- ni uko yabonye ko kumbura hariho uh, ingorane cyane abanya- abantu b'abirabura bagenda bahura nazo nawe nashaka kumubaza ko hari icyo ash- ate- duteganya gukora na cyane cyane gifate ku ruhu ntidufate kuri politiki gusa ngo guteza imbere amerika cyangwa kwiteza imbere gusa yibuke n'icyo ari cyo nawe nyine ubwiwe rero nshaka kubaza neza na neza ibyo ateganya gukora na cyane cyane mu gukumira ingorane zifatiye ku rukoba ndetse n'ikindi nacyo nk'uko abandi kumva babivuze mba atawabivuze ashaka kwigishura bivuze ko dufatiye kuri perezida obama yari yaratowe nk'umwirabura muri muri amerika ariko ugerageje kuraba neza na neza ntacu yagerageje kumarira cyane abirabura cyane cyane abirabura basigaye muri afurika mbere benshi bareka kumunenga bavuga yuko yagize icyo yonona ahubwo muri libiya arwanya abirabura nawe rero nshaka kumubaza imigambi afise kuri gakondo yiwe ku barundi ku bakongomani ku batanzaniya ku baribiyeni n'abandi bose muri make ku mugabane wirabura hanyuma ikindi nacyo ni nk'intererano nashaka gutera icyuma mvuga nti nubwo abitosha ngo ashe ku ntambwe ishimishije cyane gusumba ariko ubundi bwo reka se oputiniste bidashyize ngo atere intambwe ikomeye cyane gusoma ngo ashe ngo atorwe yibuke umugambi w'uko kugira ngo ashobore guteza imbere abandi bameze nkawe apana kwiteza imbere nkawe guteza imbere abigeme nkawe abadamu nkabo bashobora kujya nawe agira icyo ashyiraho nkawe igire nka foundation izofasha gupromotinga abandi bigeme bafite indoto nk'iziwe kugira ngo bijye bigende neza n'aha atashoboye gushika adahashika n'abandi ntacyahagarikira ngaho gusa ariko nizera ko bizogenda neza jacques urakoze cyane kubera ko mu burundi mutatwumva neza kuri fm ndasaba mu buhanga bw'ibyuma kuba bakugumije kuri telefoni kugira ngo wumve ibisubizo madame esperance hope ikora agwa madame ikora reka duhere kuri ibi bibazo bya bya jacques bya nyuma hanyuma nibaza ko mu bibazo bye harimo na kiriya cya mbere john yari yabajije kijyanye n'akarusho uzazana hanyuma uze no gusubiza twagira yezu murakoze cyane jacques ibibazo byanyu mwatubajije ni ibibazo byiza cyane ikibazo cya mbere mwatubajije ku bijyanye n'icyo duteganya kuzakora nk'umudamu w'umunyafurika abadamu abadamu nubwo ari abanyafurika gusa iki ni ikintu kiri mu bihugu byose n'iki gihugu cyo muri amerika tuzi ko ari igihugu gikomeye ku isi abadamu baracyari minority baracyari ku mubare mukeya muri muri government kubera imyumvire y'abantu baracyari ko bagwanya kugira ngo babone iyo myanya ntabwo bikimeze nka mbere guhera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ubu byagiye bizamuka byagiye byiyongeraho neza ariko ndibaza ko ikintu kinini nukora ku mudamu wese cyangwa ku mwana w'umukobwa wese ahari ikintu kinini nukora gusumba ibindi izo foundation izo ibindi byose twatekereza bitangira ni ukuburekinga ibingibi nkiyamamaza nk'umukobwa w'umunyafurika gukuraho inzitizi zituma abakobwa batagera ku cyo bashaka gukuraho izi nzitizi kugira nkaba nakwiyamamaza ndi laboredi wivu all of this ibi ngibi iri ngiri ni ijwi rivuga cyane kandi ndasaba ko umwana w'umukobwa uri kuntegera wese aho yaba ari hose yumve ko nimba nshobora kuba nahaguruka ngaha ngapoza kandidatire yanjye ndi laboredi n'ibi bintu byose umunyafurikakazi impunzi byose umumama umujeni mama egeni ibyo ngibyo bitume uwo mwana w'umukobwa aho ari hose bitume uwo mumama aho ari yumva ko ijwi ryiwe rifite akamaro ijwi ryiwe rifite umwihariko umunsi azahaguruka akarikoresha rizamekinga diferensi naho ibindi byose tuzagenda tuziga uko tugenda kubera ko hari igihe uvuga uyu munsi ngo ndateganya ibi n'ibi n'ibi bigahinduka kubera circonstance runaka ugezemo ariko ndumva ko kuba umukobwa w'umunyafurikakazi na turago abanyafurika abakobwa n'abagore b'abanyafurikakazi bagira naziciyemo nkiri mutoya naziciyemo kandi ndazumva naje muri iki gihugu nzumva kandi n'ubu nyine ndayinshobora nabo ndazumva cyane so my hope ni uko um, hari icyo hari icyo n'ubundi twakora kirenze iki ngiki kugira ngo abana b'abakobwa biyumve bisange bumve ko nabo ba- ba- bafite umwanya muri society ikibazo cya kabiri wavuze ah, guteganya gukora ku- kuri kuri rasizme muri muri amerika iki ni ikintu kiri kiri kinini cyane kandi ni ikintu cyata- ki- kiri kiri so long cyatangiye kera ariko mu ruhande rwanjye uko uko mbyumva numva ko umuntu wese agomba kuzana contribution ye numva ko umuntu wese agomba kugira icyo akoze akavuga ati "Ma- uruhare rwanjye ni uru nguru nararukoze urundi ruhare rw'undi muntu nturumbaze numva ko ikintu cyiza tugomba gukora ni uko tugomba guhindura hariho abantu benshi u- bi- i- i- u- iyo iyo mwicaye mukaganira nta nubwo ba- ba- ntiba- ntibaprocessinga uh, a people of color Ni- ba- te- ba- ba- ba- bavuga gusa ibintu bata bate- batazi nubwo ma- a- hariho abagabo bakomeye n'abagore bakomeye bakoze ibintu bitandukanye ariko usanga bari ibitekerezo like usanga bari suze forume ariko iyo uri kumwe Usha- nabo ushatse ku- ukabereka ushatse kuvuga ko benshi bazira ubujiji baba badasobanukiwe neza cyangwa se ngo babe bagira amahirwe yo kuganira nawe birabura cyangwa se abimukira kugira ngo babe bamenyana si ubujiji wenda ariko ntiba- ntibara bafite bafite ya picture ya ke- ya kera bya bintu byose byagiye biba kandi ibyo byose byatewe n'amapolisi byatewe n'amategeko ya- yari yaratowe kugira ngo abirabura bagende baba baba deprive ku- Ba- ku bintu.
bakandamizwa.
Eh, ariko noneho um, abo bantu bafite iyo myumvire ikintu ikintu wakora ni uku- ni ukubegera ni ukugendana nabo gahoro Ah, eh, cyane cyane abantu baba bafi- bari muri power runaka bashobora gu- gu- gukora ikintu gishobora ku- gu- kuafectinga ah, abantu benshi abo bantu bose uburyo bwiza ni ukubana nabo ni ukubegera ni ukuba- ni ukubabwira uwo uri we ni ukubereka ko nta ki- ntaho- nta tandukaniro riri hagati ya ya yacu nawe kandi noneho ugakora uka- ugakora neza kurenza ugapuruva ko ibi- ibi- ibyo bakora nawe wokora kandi wakora noneho n'ibirenze n'ibyo ngibyo
urakoze cyane madama ikora ndibaza ko byinshi ubi- ubibumbiye muri icyo gisubizo uduhaye Ah, esperance ah, ndibaza ko ari twagira yezu wakomoje ah, ku bijyanye ko uyu munsi ari umunsi mwiza cyane cyane ko hano muri leta zunze ubumwe za amerika hanabonetse umugore wa mbere w'umwirabura wa- watorewe kuzaba umushi- umucamanza mu rukiko rw'ikirenga nzi ko at- akomoka cyangwa se at- at- atatanzwe n'ishyaka ryawe ariko ibyo ari byo byose nayo ni amateka hari icyo wabivugaho murakoze yego um, nibyo uh, ketanji ntabwo ari ari umu ari umu republican ni umudemokrat ariko on top of all of that ni umu- ni umu- ni umu- ni umwirabura ni umumama mu by'ukuri ni ishema rinini cyane ku bamama ni ishema rinini cyane kuri people of color kubona um, katanji ah, afata uyu mwanya kandi nizeye ko azakora ibikorwa byiza cyane kubera ko ari ari smart ari competent so uh, ni ikintu cyo kwishimira cyane ni intsinzi ku ba- ku bakobwa ni intsinzi ku bamama ni intsinzi ku ba- ku bantu b'uruhu rwirabura urakoze cyane kuri telefoni turi kumwe na bizimana twongeye kumubona bizimana wiriwe niba neza Eddie.
uri hehe ndi i kigali mu rwanda ariko mvuka mu burundi mu ntara ya bujumbura rirare ikibazo cyawe ngo ndabanza kubashimira ijwi rya amerika muragerageza mukaduha ijambo twebwe rubanda Eh, hanyuma nashimira umushiki wacu kuba yaragerageje ku- kwitanga agaseruka ngo nkaba mwifuriza ko namara kuba umusenateri yanashyiramo imbaraga kugira ngo azabe na perezida Ni umu- aza- arimo arahatanira kuba umudepite mu mu nteko ishinga amategeko y'in- ya leta ye ya ayowa Eh, ariko imyaka iri- uko izakomeza nawe azakomeze atere imbere ubu perezida yazabukora mu myaka iri imbere turamushyigikiye nk'abanyafurika ntago yaba perezida kuko itegeko riteganya ko ugomba kuba waravukiye muri amerika niko bimeze madame eh, ikora yego yego Mm. hanyuma eh, soza mu magambo make cyane kuko tugi- tugeze ku musozo ngo hanyuma ikindi kuba atu- ngo akomoka mu gihugu gihoramo intambara arabona bitazamugabanyiriza amahirwe yo kuba abanyamerika bamwizera cyari ikibazo icyo ngicyo urakoze cyane bizimana madama ikora mu masegonda make cyane mu kanya turaba dusoje ikiganiro
murakoze cyane bizimana Um, ntabwo mpaye niyamamaza nk'umu- nk'umukongomanikazi ndi kwiyamamaza nk'umunyamerika so um, kuba igihugu canje kirimo ibibazo by'intambara kandi nanjye nkaba narabiciyemo iyo ni experience y'ubuzima ariko ntabwo biafekita na gatoya ibyo turimo turakora hano murakoze urakoze cyane madame esperance hope ikora amasegonda make cyane niba ufite ijambo rya nyuma wifuza kugeza ah, ku bakurikiye ijwi ry'amerika nguhaye amasegonda mirongo itatu turabanza dushimire ijwi rya amerika um, tubashimire mwebwe mwa- mwa- mwadutumiye muri iki kiganiro tubashimire n'ibikorwa mukora um, kugeza aya makuru yose um, ku bantu bacu mu karere k'iwacu Ah, nanone kandi dushimire n'abakunzi b'ijwi rya amerika nabo kuza gutaramana natwe muri uyu mugoroba Um, murakoze kandi mugira amahoro madame esperance hope eh, ikora ukomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ukaba urimo kwiyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko yo muri leta ya ayowa nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye kandi natwe tukwifuriza ibyiza muri ibyo bikorwa byawe urimo wakoze cyane
murakoze cyane nshimire enjeniyeri patrick wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
She's in bed with North Africa, yuje abantu urubundo amarira ikiremwamuntu gishyize imbere ubumuntu ndota kubona abaturanyi babane ntanukundana rwango nta ntambara ubumwe nizo mbaraga urukundo nirwo mahoro oh. Notaziya, imitima y'abaho yuje ubwiza. Amerika, oh Europe, mbese na Oceania. Aba bantu bakunda abandi, nawe uzizwe uko abayeho n'ababa. Ndibo kuko uriho ari imbonero ryambere ryemere. Ubuntu mu bantu. Ubuntu, ubuntu, ubuntu. Ubuntu mu bantu. Eh, eh, eh. it is.